make una good evening my country people. una get don carry im tori come again for dis show from campus veda of federal university of agriculture abeokuta inside di land of alabata don carry am matter come don carry agbedu come again as we dey always bring am come make you shabali greet all of una wey dey lis ten to us from bodu naija and outside of bodu naija make we give una ourselves the three gbosa wey dey always give ourselves every sunday una don sabi as e dey go gbesamen gbesamen gbesamen yoyoyo all of una i hope say una dey enjoy this weather wella una who dey relationship make una eh, well done o. Oh na di enjoy na di enjoy di coast small small we wey dey single like this na god go help us all of them wey don marry too make una dey enjoy una sef dey go make una dey gbadun the weather na don understand wetin i dey talk pa my name never change na suppose don know as e dey go na suppose don know the girl wey dey talk my name never change na still na favourite girl adebayo zeyina na dark skin girl na me be that no be shabali take out. dey always take am first take the small tori before we go chook am inside the full matter the first tori wey dey my table this evening e talk about 2023 wetin president buhari talk today as per state day na democracy day i forget make i greet all of us happy democracy day as they talk am say e be democracy make we dey feel am no be say make the just go just dey use mouth talk am alone because this country matter sef don tire us insecurity you no dey education lecturers dey strike na only god fit save us for this country the next story wey dey my table this evening talk about kaduna attack e talk about the victim dem wetin dem talk kò sunu am the next story wey dey my table this evening wizu e talk about e e yarn say doctors for children talk something about cough syrup wetin dem talk you go soon sabi the last story wey dey my table this evening wey we go take e talk say the former president of this country obasanjo tell the youth something wetin e talk you go soon sabi make una dey with my dey always dey with me before we go trick am inside the full matter. yo yo yo my people we don come again we don land make somebody somebody her inside the full matter we don always talk am the first story wey i don talk that time talk say our ah, president president muhammadu buhari talk something today as per say today na democracy day e talk say make nigerians make the election 2023 election be free and fair make we use am honour mko kashimawo abiola as per say na today we dey use am celebrate am dey use am honour am as the president talk am make e be like that the next day wey dey my table this evening wey i don talk that time yarn say the victims of kaduna attack say dem don release eleven of dem after seventy-five days wey dem capture dem only hmm. god go save us make person no fit travel from one state to another and dem go carry person only god fit save us god wey allow dem release eleven people go allow dem release all of them the last story wey dey my the next story wey dey my table this evening talk talk say doctors for children talk something about cough syrup dem talk say make parents dem no dey give children under five years cough syrup say e dey dangerous be like say dem don detect something there wey go strong for those children dem talk say make dem no dey use am make dem no risk their life make we lis ten to dem o na dem sabi wetin dem see na dem know wetin dem see na dem go study the course make we lis ten to dem the last story wey we go take this evening The next way we go come again come there our tori talk say the former president of this country obasanjo e talk something to the youth e say make the youth dem no drop the no abandon the country for the hands of people wey go mess am up say make dem shine their eye wella make dem vote for person wey go lead the country well so as uh, make i add to wetin our former president talk make all of us make we go outside go collect our pvc make we vote for the right person as we vote may god allow the person to. So, make a make nigeria better make we no spoil am pass the one wey you spoil wey don spoil we no fit cause for our country na to dey pray for them remain may god help us may god make everything better na here we go stop for today my people as you don know as we dey always do am till next week again we go meet again na me na go dey lis ten to na na go dey meet make una take care of unasef have a wonderful day have a lovely week ahead my name never change na still na favourite guy adebayo oyinda make una no forget to always follow us on our social media handle Facebook, WhatsApp, Twitter, and Instagram of our camp campus radar funad and follow our WhatsApp status as always na go dey hear all the gbedugbedu all the jolly jolly all the cruise all everything na go dey enjoy am for there till next week i don talk we go meet again i love una as usual make una take care of una sef bye.